باب النهي عن الحلف بمخلوق بابا نما دورجتو عن الحلف ككثر بابا نما دورجتو بمخلوق uumamaadhaan in kakatinaa jettee baaba nama dhoorgituya bimakluuqin jechuun makluuqaata waan uumamoo tahe maraanuu in kakatinaa jettee baaba nama dhoorgitu uumamaan kan nabiyyi akka nabiyyi fa'aan kakatu nabi jechuun beekaa akkana jechu nabiyyichi bari in beekaa nabiyyichatti kakadhe akka jedhan san wal ka'abati ka'abaan akka kakatu'uu makluuqaanni ka'abaadha nabiyyichis makluuqaata wal ka'abati ammas ka'abaan kakatu ka'abaan ti kakadhe kunoo ka'abaan tun in beeyti wanni sun yoo akkanan tahin akkana haa tahu ta jedhan sani wal malaa'ikati malaa'ikota fa'atti kakatu makluuqaanni malaa'ikota fa'a caalama malaa'ikaa ka rabbiin uume kanatti malaa'ikonni ni beeyti jedhanii kakatu wasamaa'i akkasuma samiitti kakatu uumamaan akka samii fa'a samii itti kakatuun dhoorgaa tahuu itti himna wal aabaa'i abboowwanitti kakatuun dhoorgaa tahuu itti himna abbootii itti kakatuu dhoorgaa tahuu itti himna abbaan ayyaanni abbaa kiyyaan beeka kuno ayyaanni akaakayyoo kiyyaan beeka kunoo akka jedhan san itti kakatuun dhoorgaa tahuu itti himna wal hayaati jiruutti kakatuun dhoorgaa tahuu itti himna jiru jiruunuu ni beeytii kunoo akkas jedhanii jiruutti kakatu jiruun ni beeyti jiruu ni baluun beeyti yookaan jireenyi amma keessa jirru kunuu ni beekaa wanni sun akkas jedhanii kakatu warruuxi ruuhitti kakatuu kunuu makluuqaanni akka ruuhii fa'a ruuhitti kakatu ruuhinuun beeyti kun ruuhi waliin dhalanne ta garaa tokko waliin baane ta waliin cinaacha tokko keessa ciifne nuuni beeyti jedhanii itti kakatu foonummaan ni beeyti foonummaan ni beeyti jedhanii warra asi mataa fa'atti kakatu ra'as mataan fa'atti kunoo kakatuu mataan akkanaatuu ni beeka jedhanii wahayaati sulxaani jireenna mooti'ii fa'aan kakatuuya akka jireenna mooti'ii fa'aani jireenni kunoo sulxaanatuu ni beeka jireenni sayyida kennatuu ni beeka gaachanni isaanituu ni beeka jedhanii itti kakatuusan wanicmati sulxaani qananii ammallee as-sulxaani duuba qananii sulxaanatti kakatu qananii durataa'aa tokko qananii inni qanani'e durataa'aan tokko qani'etti kunoo kakadhe wanni sun akkas jedhaniitti kakatu waturbati fulaaniin biyyeen ibaluu ni beeyti waturbati biyyee fulaaniin ibalutti kakadhe wanni sun akkas biyya ibalutti kakadhe kuno ta ibalu nyaatte ta ibalu irratti daransadhetti kakadhe wanni sun akkas jechuun dhoorgaaya makluuqaata biyyelleeni wal amaana amaananuu ni beeyti amaanan obbolummaa sunuu ni beeyti amaanan guddoon nurra kaayamte sunuu beeyti jedhanii amaanatti kakatuun dhoorgaa tahuuya وهي أمانة من أشدها الرجبد إسيتي نهيا قام أورغتي انت الرجبد إسي وان تبني كان مرر gama dhoorgatiin ta irra jabdu'uu amaanatti kakatu amaanatti kakatu yoo waan itti kakatu kana cufa akka rabbi guddisanitti guddinna akka rabbi itti niyyate namtichi islaamumaa keessaa ba'a waan itti kakatu takka nabiyyii kana sadarkaa rabbiititti yoo itti niyyate itti kakate kaabaa tana akka isiin sadarkaa rabbii kenneefi akkas niyyatee yoo itti kakate akkasuma maleeykota sadarkaa rabbii kenneefi niyyatee yoo kakate ni kafara namni sun ammoo akkanatti dhoorgaa yoo san hin niyyatini kakuma tolfadha jabeeffadha jedhee kaabaanuu ni beeyti yeroo kaabaan sunu ni beeyti yoo jedhe biyyeen ibaluutuu ni beeyti yoo jedhe kun dhoorga akkanatti kakatuuni hin jiru rabbi waan fedheen kakatuu dandaya ilmi namaa ammoo makhluuqaanni biroo cuftuu insiif jinnillee rabbi malee waan biraatiin kakatuu hin dandeessu rabbi waan fedhee kakatu والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها jedhee kun ogaa takkaa lamaame waan fedhetti rabbi kakatuu dandaya ammoo namni isatti amane rabbi malee kakatuu hin dandayu عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى رب الآن ينهاكم إسن دورغا أن تحلفوا ككترى إسن دورغا بآبائكم أبوتي تيسنين ككترى إسن دورغا بوتي تيسنين ككتو أبوم كياني بيكا أكا كيوان كياني بيتي ونسون أكس فون أباكي يتي ككتني لفي أباكي يتي ككتني ونسون أكس يجوني dhoorgaattiin kakatinaa jedhe rasuulli keenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayh faman kaana namni tahe haalifan kakataa namni tahe kakatuu qaba waan tokko irratti jedhee namni kakataa tahe kakakuwahi fedhu tahe falyaxlif haa kakatuuti billaahi allahan rabbii kanaan haa kakatuuti aw liyasmut takkii firraa haa cal'isuutiya hakumaayyo dhiise firraa haa cal'isu yoo in kakadha jedhe ammoo rabbima guddaa qofaan kakata namni rabbitti aman rabbi malee waan biraatiin kakatuu hin dandayu muttafaqa kuni wafii riwaayatin fi saxiihi riwaayaa sahiha muslim keeysa taate keeysatti akki jiru sahiini hedduu silaa bukaari'ii keeysatti dhufa tuuba gaalibitti sahiha yoo jedhanii dhiisan bukaari marra bu'a naadiritti takka takka yoo muslim irra bu'e male فمن كان نمني تهي حالفا ككتا نمني تهي جت روايم تنت مسلم تني فلا يحلف أكن ككن إلا بالله رب ملي وان براتني ككتنيا نمني ككتا تهي توكو وان براتن إن ككتني إلا بالله رب يو ككت ملي أو ليسكت تكي في الرافور haa cal'isuutiya firraa kakatuu dhabee haa cal'isu yoo ni kakadha jedhe hoo rabbi malee waan biraatiin kakatuu hin qabu dhorgaa jechuu rabbii qofa kan uume kana qofa isa qofa naa kakatu waan biraatiin kakatuuni dhorgaa diin keenna keeysatti shari'aa teenna tana keessattiya hadiisichi itti aanu وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إن ككتنا bixxawaaqii taabbottoowwaniin hin kakatinaaya taabbottoowwan sanamoowwan jalliftoowwan rabbii asitti gabbaramtu maraan xawaaqiita jedhani xawaaqiita waman yakfur bixaaguuta rabbiin maan jedhu sanii bar waan rabbi malee jiru tagabbaramaa cufaan xaaguuta jedhan sanama tahitti shayxaana tahitti laa tahlifuu inkakatinaa bixawaaqii taabbottoowwaniin sanamoowwaniin inkakatina walaa bi'aabaa'ikum abboowwan keeysanilleen inkakatina duuba inkakatan dhorgaa riwaa biraa keeysatti laa tahlifuu bi'aabaa'ikum walaa bixawaaqiit jetti inuma abboowwan keeysaniife waan xawaaqiita rabbii asitti gabbarama cufa isiitu inkakatinaani kakatinaani jettee riwaan irraa nama dhoowwite jirti akkasitti hadiisa imaamni laafaa jedheen keeysatti akka jiru لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله ربكما ككدا وأنه أحب إليه أن تحلفوا به لا تحلفوا بشيء من دونه إسان كك إسان قفان ككتو سرب بجالتا وان بروت إسا أسيتن ككتنا ريوان تبران إيتا جتو مجمع كيست ضعيفة جدأمتي imaamni asrii kanaan hime daciifa sunilleen axawaaqii jechuun jamu xaaqiya jam'i isiini jecha waa hedduu walitti qabatu mufradaami jam'i jam'u walitti qabama xaaqiya waa waa jalliftu walitti qabamanii mufradni xaaqiya xawaaqiya xawaaqiyaan ammoo jam'i isiiti wahiya asnaamu isiin taabota taabota isiin akkasuma waminhu kuno asnaamu marraa ma'anama asnaamaa irraa taha waminhu hadiisu hadiisni rasuulaa irraa tahaya akkasiin sanama taate xawaaqiinni waminhu lhadiisu هذه كنو إسن طاغية جبرمت دوس ورقص دوس تجد إلى هذه إسن taabota sanamatti quba qabanii xaaqiyyatu gabbaramtuu dowsin gosti dowsii gabbartuya ey sanamum sanama isaaniti wamacbuuduhum gabbaramtuu isaanitiya tun kuno sanama gabbaramtuu warra gosa dowsi jedhamtee hadiisa keessatti dhufte jechu xawaaqii jechuun duuba hadiisa kanarraa fudhanne waan namni rabbi malee gabbaru tokko ka akka sanamaa saniin jedhaniya takka وروي أضيفم في غير مسلم مسلم كيست ملي بكبروت أضيفم في غير مسلم مسلم ملي كيست أضيفم بالتواغيت جتان أضيفم جم طاغوتا سن الليل جمع طاغوتة طاغوتة مفرن طواغيت أمو جمع سيتي وهو الشيطان xaawuta jechuun sun shayxaana fi wassanamu waan taabbota rabbii asitti gabbarayya gaafa bixawaaqiit jedhu laa tahlifuu bixawaaqiiti riwaan akkas jettu sun shayxaana fi sanamallee jechuuf keessaa qabdi shayxaanallee gabbaruun xaaqiituma keessa jira sanamallee gabbaruun xaaqiita keessa jira kakatuunin hin ga'u jechuun taabonni hin beeka yoo jedhe amma waa takkallee dhoorgaa dalage yoo inumaa akka rabbi guddisuu itti yaade millaa keessaa bahaaya waan millaa keessaa nama baasu duuba rabbumaan kakatan وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف نملك كتي بالأمانة أمان أن نملك كتي amaana ni beeyti amaana ittu xiyyaatee jirtu nu ni beeyti wanni sun akkas yookaan akkasiimi yoo jedhe amaanatti kakadhe amaanaa guddoo rabbiin narra kaayisanitti kakadhe akkana yoo jedhe dhoorgaa namni sanitti kakate faleeysa minnaa karaa keennarraa in taane jedhe warra karaa keenna ka islaamarra jiru ka sanitti dalagaturraa in taane duuba amaanan isiini waan kakuun rabbiin malee sifa rabbiitiin malee hin hidhamne amaanan waan rabbi itti nama ajaje yookaan irraa nama dhoorge takka duuba kanaan kakatuu in jirtu laa tahlifuu bilhajji wassawmi wanahmima sooman akka nama kakadhe jechuuti amaanan kakatuun soomni nuuni beeka soomni barana soomnee dabarsine kunuun beekaa wanni sun akkasiimi hajji waliin dhaabannee ka'abaa qabanne sun ni beeyti akkasiimi yoo jedhe kun marri amaanaa dhoorgaaya kanaan kakatuun dhoorga dhoorga deesni sahih rawaa abu daawud bisnaadin sahih sahiha jaamii keeysatti sahiha jedhama riwaayaa imaamni albaanii sahiha jaamii keeysatti sahiha jedheen ka imaamu ahmad laysa minnaa man halafa bilamaana nurraa inuun taane namni kakate amaanaan jedhe rasuul nurraan taane warra millaa teennarra deemu sanirraami duuba namni millaa rasuularraa hin tahini millaa biraa ka shayxaana irratti tahe jechuu faallansanii إلا شيطان تيغا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف نمنك كت فقال كجد إني بريء أنيكم قل قل لا وكجد ككتيتما أن قل كل من الإسلام إسلام مرة يوناسي ولتديبيني أكجار سجارتتي وما an kiristinnaa ka'a jedhe yoo an sitti deebi'e an bar islaamummaan ala jiraa jedhe akkana jedhee warri lamaan walitti dhaadate gaabbo fidhachi maali kiristinnaa ka'a waan sun yoo tahamuu baatte woo baan idduun jiran an islaama miti namni tokko yoo kakate an qulqulluu islaamummarraa jedhee فإن كان يوته كاذبا كجبا يوته وان سنت ديبئي دلقي جيشو وان سنت ديبئي تركا كتساني يو كدلقي تاته فهو كما قال أكما إني جريسان إسلام ما أنقبويا ناسي ولتيو ديبئي كريستنا كان كافر وسي ولت ديبئي تنسي تنكا جارتي يو كاكت جار سرّا jaarsis yoo an sitti deebi'a an islaama miti yoo jedhe yoo walitti deebi'anii inni islaamame yoo isinlee taate islaama miti jechuu watakkallee fahuwa kamaa qaala yoo kijibaa tahe jechuu walit deebi'uu san yoo walit deebi'uu baatanoo وإن كان يوتا صادقا دوغا دبتا يوتا ستين ديبي وان يوسف ديبي اسلام ما كيسا به جدي اكسما دوغا غدته يوتين ديبي انو فلن يرجع نمن سن إن ديبئ إلى الإسلام قم إسلام مت إن ديبئ سالما هال زنبرا نقايا بهاتين إن ديبئ يا قافا كان اللي هالا أبرا قال هالا إني زنبرا نقايا تهاتين إن ديبئ تيبئ لا تناف وان أكنا أفرا إيقون waan jabdu jechu waan jabdu waan fokkattu tanaafi an islaamummaa namni tokko an qulqullaawaa islaamummaarraa wanni sun akkas yoo taate yookaan akkana malee yoo jedhee kakatee waan san ka keessatti kijibu taate islaamummaa keessaa baa jechuu kakatuma sanit islaamummaa keessaa isa baata yoo ammoo dhugaa dubbatee waan kakateen san irraa fagaate islaamummatti inni in deebi'u haala dilirraa qullaata haa ta'een in deebi'u yaa dilirraa haala qullaata haa ta'een as in deebi'u as in deebi'u tanaafuu wanni akkanaa gaa halaa'a biyyatee inna san durne jirti waan buudaa usahiyaa biidaa yoo walitti aaran kiristinaa ka maali ambar islaama miti yoo wanni sun akkana tahin jechuun sun waan ifumaa keeysaa islaamummaa keeysaa namni if baasaya bahaa jechuu tanaafu nama akka malee shari'aan shabeeysitee akka malee nama dhoowwiti waan akkanarra وعن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه سمع رجلا أنه عبد الله بن عمر كن سمع لقي رجلا قربا يقول جد تكو لقي قربا جد تكو قرما لقي عبد الله بن عمر لا ونس أكسيمت والكعبة كعبتك كتجد ka'abama sanitti kakadhe ta namni marruu qiblaatti deebi'ee fuula rabbiin itti nu deebisee isin deebinee salaataan jedhan tanatti kakadhe akkasiimi ka jedhu dhagaye sanitti kakadhe ka'abaa guddoo sanitti kakadhe ilaal isin sii kakadhe akkasiimi wanni sun jedhaan kana dhagaye abdallaa ibnu umar قال ابن عمر ابن عمر نجل لا تحلفوا إن ككتنا بغير الله ربي ملي وان بروت إنك كاتنا دعواقل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ربي لقى يقول كجلو من حلف نمنك كاتب بغير الله ربي ملي وان جرتك نمنك كاتب يوجدن أك ربي يا دفي سنت يا دأك كاتب فقد كفر namni sun diinii keessa hubaheya kafare oo ashraka takkii rabbitti waa waa hiloomse qindeeyseya eega rabbi malee wanni kakataniin tokko in jirtu yoo inni rabbi malee waan biraatiin kakata kotu taate shariika rabbitti godhu yoo waan kakatuusan ammoo guddinna qabdii kabajaa akka rabbi qabdii qabuu qabdi jechaatti niyyate kafaree tokko ka rabbii kenna fakkaatan jiru laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'u al-basir rabbiin kenna wanni akka isaan jirtu akka rabbii yaada beekumsa akka rabbii qabdi jechaa yaadaa quwwaa akka rabbii qabdi jechaa yaadaa waan tokkoon kakannaan makluuqa tokkoon ni kabaran yoo akkanumatti ammoo kasaditti yaanne kakatu taate dilaawa dilaawa waan dhoorgaa takka dalage jechuu yookaan sharraqsiisa jechuun wanni kakatanii rabbi malee ka biratu jira xurree biraa takka takka katuu ni dandaya rabbi asitti gabbaase kun shirkii godhe jechuu xurree fide رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح جامع كيست صديف نكون صحيح جامع المفهم صحيح قال نجري ترمذني إمام ترمذي جدامه وفسر هيك بعض العلماء قرين شيخ كوني هيكا قوله جت رسولا كان إن هيكا فقد كفر حسن أو أشرك نمني ربي ملي وانجرون ككت كفريسا نهيك قرين علماء على التغليد جبي سرتي هيكانية واني كن جبيس ربي ملي وان برات ككتو وان جبتو جتشو malee hin kafaruu jedhan waan jabdu waan kaxaraa jabeessuuf malee kufrii dhugaa asaniimi kamaaruuya akkuma rasuula keennarraafuu odeeffame anna nabiyya qaala rasuulli jedhe jechuun riyaa'u waan tokko garsiifatuun ka sawaaba rabbiillee ittiin iyyata'a namallee garsiifata'a qalbii keessaa qabaatu shirkun rabbitti waa qindeessu jedhe sawaaba sirraa argadha kabajaa nama biratti illee itti haa argadhu jedhe waan tokko yoo dalagan shirki riyaa'a tuuba shirkii asgara jedhe ilaal shirki rabbitti waa qindeesse maaliif biyyana namas waan silaa rabbi garsiifatanii rabbitti niyyaa ifii achi qofatidhaan nama biraa godhe jechuu rabbitti rabbi asin nama biraa tokko garsiisa yoo ammoo khayrii mataa tahuun uumaan qabdu haa obboleysi islaamaa tokko narratti laallatu muslimni tokko na duuban haa hidhamu khayrii tanarratti haa kaka'ani yoo jedhanii akka zamana rasuulaa sangaa gizee rasuulli sadaqaatti ajaje dura kenne namni isarratti laallate marruu sawaaba warra sanii ni qaba yoo jedhan uwwamaan qabu hamileen nama sanii akkuma namni tokko laallate khayrii tanarratti kaka'u niyyaan eegasan ta'e kuwwamaami ammoo kaasitti riyaa jedhamu kun haa sadarkaa itti argadhu haa itti kamajamu haa itti ulfaatamu haa ittiin guddadhu nama biratti jedhanii san niyyatu miizaanni sun qalbii kee jiraatu rabbiillee miizaatti fedha jedhanii kana ka dhoorqaa jechuu shirkii jedheeni jabeessuuf jedhe malee wanni inni sharra keenya jirtu jedhan akka jecha kanaati malee in kafaru jedhan gariin ulumaa akkanatti fassaree jedhe imaamni tirmiizaa akkanatti hiikan jedhe ظاهره أنه ليس على حقيقته لأن المعصية ولو كبيرة غير غير مكفرة معصيان هنگا فيتي تاتيكا نمن كفر سيفتو إسين معصيان نمن كفر سيفتو هنگا فيتي قدها تو نمي توكو أهل السنة والجماعان دليب هنگا فيها دلقو كبائر دلقون kufrii namatti murteessitu jedhan dilaawa cubbaawa qixaatama ammoo in kafaru hanga inni kalimaa toohidaa didee aayaata rabbitti didee qur'aanarraa aaya tokko murmee didee waajiba rabbiirraa murmee didee hanga waan akkana argamsiisutti maasiyaa dalaguun kufrii ittiin sabachiisaniya kufrii dalaguun tanaafuu gariin ulumaa akkana fassare jabeessuu irratti jedhan